imwumvanira do y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwigenge n'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu burundi umuntu ashatse kuvugisha ukuri by'ukuri nta bwisanzure bw'ibimenyeshamakuru buhari ibyo birazwi abamenyeshamakuru barenga ijana n'indwi barahunze uno munsi ubutegetsi nibwo bwica i burundi rero abamenyeshamakuru bariyo barabitubwira ko nta bwisanzure bafise bwo gukora kuko baratinya kwicwa umunyamakuru bob rugurika ari mu buhungiro mu burundi umushahara ntugishobora kubeshaho abakozi uko bikwiye cyane cyane abakozi ba leta mu byo leta y'uburundi yaranguye yaremeje politike y'imishahara imishahara ikuraho ubusumbasumbane mu mishahara y'abakozi ba leta mu kiringo c'imyaka cumi kandi ingingo mperekeza zigiye kujaho imbere y'ukwezi kw'indwi perezida evariste ndayishimiye ahumuriza abakozi ba leta kuri uyu wa mbere ubukerarugendo bwifashe bute mu karere ka rubavu nyuma y'uko leta y'u rwanda yoroheje ingamba zo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda ijwi ry'amerika yasuye abatembereza abakerarugendo ayo makuru kimwe na n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwategure kandi mugezwa na mugenzi wacu diane nini ntahazwe reka tuyahereye ku mugabane wa afurika muri mali aho leta y'ico gihugu yavuye mu masezerano yo kwivuna umwansi yari ifitaniye n'ubufaransa na bimwe mu bihugu vya buraya mu itangazo colonel abdulahi mayiga avugira leta yasomye ku mugoroba w'ejo kuwa mbere kuri televiziyo y'igihugu yagirije ubufaransa kubangamira cane ubwigenge bwa mali nk'igihugu muri iryo tangazo colonel mayiga yagirije ubufaransa ko bwahagaritse bimwe mu bikorwa vya gisirikare bwakorana na mali butabanje kugisha inama ico gihugu ibindi vyagirije birimwo indege z'igisirikare c'ubufaransa mali ivuga ko zaciye mu kirere cayo binyuranye n'amategeko muribuka ko hari haheze kandi indwi zibiri mali yagirije ubufaransa gusuma urusaka ku butaka bwayo amasezerano yo gufashanya mu vya gisirikare mali ivuyemwo yari yasinywe hagati y'ubufaransa na mali mu kwezi kw'indwi ko mu bihumbi bibiri na cumi na kane ubutegetsi bwa mali bugwiriyemwo abasirikare babufashe biciye muri kudeta bakoze mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri bukavuga ko ino ngingo izotangura gushirwa mu ngiro inyuma y'amezi atandatu kandi bukaba bwamaze kuyimenyesha ubufaransa gushika ino saha ariko ubufaransa ntaco buravuga kuri ino dosiye ubushikiranganji bujeje imigenderanire ya Ukraine n'ayandi makungu nabwo butangaza ko bikigoranye guhungisha abasivile bari mu gisagara ca Mariupol kiri mu minwe y'Uburusiya kuva ingabo z'uburusiya zigaruriye igisagara ca maripol abasivile amajana n'amajana kumwe n'ingabo za ukraine zigera ku bihumbi bibiri baheze mu ihinguriro ryitwa azovistal rikora ivyuma ukraine yavuze ko guhungisha abari muri ico kibanza vyaburijwemo n'amabombe uburusiya butera mu nzira bucamwo bahunga leta ya ukraine ikaba yemeza ko ata musirikare n'umwe wayo irabasha kuvana muri urwo ruganda gusa ejo kuwa mbere havuyeyo abasivile barenga ijana na mirongo ibiri na batanu muri abo mirongo itandatu n'icenda bahisemo kujanwa mu burere buri mu minwe y'ingabo za Ukraine mirongo itanu n'indwi nabo bahitamo kuja ahagenzurwa n'Uburusiya mu butumwa bwa video President Volodymyr Zelensky yavuze ko hambavu y'abo basivile bahungishijwe kuwa Mungu abarenga ijana bo muri ico gisagara bari barahungishijwe mu kindi gisagara citwa Zaporizhia ico gisagara kikaba kiri ku birometero amajana abiri uvuye Mariupol umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Ukraine n'ayandi makungu nawe mu kiganiro n'abamenyeshamakuru yemeje ko guhungisha abanyagihugu bibandanya ariko yirinda gutanga amakuru arenze aha avuga ko azoyatangaza igikorwa barimo co guhungisha abanyagihugu giheze tukivuga ku by'intambara ya Ukraine n'Uburusiya Kongre ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruhande rw'abademokarate n'abarepublikane barashigikiye cane imfashanyo igera ku mamiliyari di mirongo itatu na zitatu z'amadolari President Joe Biden asabira Ukraine ayo mafaranga akaramuka yemejwe hazoba je yongera ku zindi miliyari di cumi na zitatu n'amamiliyoni amajana atandatu Amerika yahaye Ukraine mu ntango z'uno mwaka nk'imfashanyo mu by'ubutunzi ubutabazi hamwe na gisirikare mu rugendo umukuru w'inama nshingamateka ya amerika madamu nancy pelusi yahoramwo muri ukraine yavuze ko kongere ya amerika iriko irihutisha ibikorwa vyo kwemeza iyo mfashanyo agira ati n'amafaranga menshi kongere yishimiye gutanga muri ukraine naho kongere rero ya amerika ishigikiye imfashanyo joe biden asabira ukraine hariyo amara bamwe mu bademokrate n'abarepublikane bashikiriza amakenga y'ububasha perezida biden ahabwa n'amategeko bushobora kumutuma amerika ija mu vy'intambara ya ukraine n'uburusiya aha ariko biden akatari gake yavuze ko amerika itazokwigera irungika ku rubuga abasirikare bayo gushigikira ukraine mu rugamba irimwo n'uburusiya dusure gato ku mugabane wa afurika abaharanira agateka kazina muntu n'ubwisanzure bwo gushikiriza ivyumviro muri malawi basaba irekurwa ry'umuforoma apfunzwe azira ubutumwa yacishije ku rubuga rwa whatsapp polisi ya malawi ivuga ko umuforoma cidawa wa mainje yatutse president lazarus chakwera mu butumwa yacishije kuri whatsapp uyo mainje yanebaguye imikorere ya president lazarus chakwera avuga ko ataco ariko arakora ngo ahindure ubuzima bw'abamutoye umuforoma cidawa wa mainje inje w'imyaka mirongo itatu n'icenda yagirizwa ivyaha vy'ihohotera rice ku mbuga ngurukanabumenyi akaramuka yagiwe n'ivyaha ashobora gukatigwa imyaka igera kuri itanu iherekejwe n'ihadabu y'amadolari ya amerika agera ku bihumbi bibiri n'amajana atanu abaharanira agateka kazina muntu bateye ivyatsi ifungwa ryiwe bavuga ko ariko azira ubusa kandi ko ifungwa ryiwe rihonyanga amategeko y'ubwisanzure bwo gushikiriza ivyumviro bikaba vyitezwe ko umuforoma mayinje yitaba ubutungane ejo kwa gatatu gatatu abaharanira agateka kazina muntu bagasaba bashimitse ko amategeko agena ivyaha bikorerwa ku mbuga ngurukanabumenyi muri malawi asubirwamo
urakoze diane ninahazwe mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi niko mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu veho akadomo kama no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni veho radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
kuri uyu wa kabiri isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwigenge n'ubwisanzure bw'itangazamakuru ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi n'umuco unesco rivuga ko uyu munsi ari uwo gushyigikira ibinyamakuru byibasirwa bikabuzwa gutangaza amakuru kandi ko ari umunsi wo kwibuka abanyamakuru bishwe bari ku kazi mu burundi baba abanyagihugu baba n'abanyamwuga ubwabo bemeza ko ubwigenge bwo gutangaza amakuru bwasuye inyuma cyane ijwi ry'amerika avuganye n'umwe mu banyamakuru bahunze uburundi mu mwaka wa bibiri na cumi n'itanu bob rugurika yari umuyobozi wa radiyo publike africaine rpa yatangiye avuga ku ngorane yahuraga nazo nk'umunyamakuru mu burundi ejo mu burundi nk'uko mubizi nari umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru cigenga hama narakorera cyane mu bijyanye no gutohoza icyo bita journalisme d'investigation hanini nicyo gikorwa nakora hanyuma ingorane nyamukuru jewe ubwanje nahura nazo kandi n'abamenyesha amakuru bandi arizo zibashikira ni uko ubutegetsi buhari mu burundi bwa sendedefdede kuva mu bihumbi bibiri na gatanu ni ubutegetsi bwavuye mu ishamba bwahora mu kugwana rero ntibutahura neza igikorwa c'abamenyesha amakuru ntibwemera umuntu ashobora kuvuga ibintu budashatse je rero nk'umumenyesha amakuru nakora cane ivy'amatohoza nama ndikondagira amatohoza ku bwicanyi buba kandi ubwicanyi bwakorwa n'inzego za leta e, ubusuma bukorwa n'abategetsi wasanga rero jewe nama mu nduru n'ingorane n'ubwo butegetsi baranamfunze rero nibaza ko uh, barahakwa kunyica kenshi ingorane nyamukuru duhura nazo nuko ubutegetsi budatahura igikorwa cy'abamenyeshamakuru none ubwisanzure bw'itangazamakuru bwifashe gute mu burundi muri iki gihe mu burundi umuntu ashatse kuvugisha ukuri by'ukuri nta bwisanzure bw'ibimenyeshamakuru buhari ibyo birazwi kuko uh, uretse eh, ko uburundi buri mu njyana za politike n'umutekano muke eh, kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu umugambi uri ku butegetsi uhaye ikiringo ca gatatu muhisi perezida petero nkurunziza harabaye injyana za politike eh, n'umutekano muke abantu barahaguruka bariyamiriza ikiringo ca nkurunziza hari abasirikare bahagurutse barashaka guhirika nkurunziza kugira ntagire ico kiringo ca gatatu aho nyanza ibwirizwa shingiro abantu rero nkurunziza n'umugambi wiwe bace bagomora inzego z'umutekano igipolisi eh, hamwe n'umugwi w'inkorabara w'imbonerakure baraja mu bantu barica eh, bararondera abamenyeshamakuru kubica abamenyeshamakuru barenga ijana n'indwi barahunze uno munsi ubutegetsi nibwo bwica burundi rero abamenyeshamakuru bariyo barabitubwira ko nta bwisanzure bafise bwo gukora kuko baratinya kwicwa uracyakora akazi k'itangazamakuru niba ugakora se ni icyo ukora kugira ngo amakuru areba igihugu cyawe atangazwe ego nababwiye yuko kuva mu njyane z'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu burundi bwinjiyemwo abamenyesha amakuru barenga ijana barahunze bagomba kwicwa hariho abishwe mu burundi abamenyesha amakuru batatu barishwe umwe yicanwa n'umuryango wiwe abana bane n'umugore hari umumenyesha amakuru wa rpa yapfuye yitwa nesitori hari umumenyesha amakuru yitwa jean bigirimana twarabuze irengero ry'iwe haraheze imyaka itandatu twarashinze amaradiyo akora nivyo kandi abatari bake barashima igikorwa dukora hanini rero tubandanya dukora kandi twarasubiye kubwira abarundi n'amakungu ibiriko birabi burundi novuga yuko abantu basubiye kubona yuko ni twebwe n'uno munsi tubwira abarundi n'amakungu ibiriko birabera mu burundi urumva turafise amaradiyo akora remediane exil kandi turafise n'abantu bamwe bamwe bari bemeye kudufasha uretse yuko hariho ingorane z'uburyo abo bamenyeshamakuru bari mu buhungiro dukorera mu bibazo bikomeye kandi tutaravye nabi turashobora kuzokugara kandi Burundi bwoba buhomvye buzoja no mu bihe bidasanzwe kuko n'ubu unyu urabona ko ibintu bidasanzwe niyihe impanuro waha abanyamakuru bakorera mu Burundi niyihe mpanuro waha leta y'u Burundi impanuro noha leta y'u Burundi niho nohera nubamenyesha yuko bakwiye kujya umutima amenyo bagatahura ko igikorwa cy'abamenyesha amakuru ni igikorwa nkoramutima mu bijanye no guteza imbere igihugu cyane cyane muri ivyo bintu vya demokrasi muri ivyo bintu vyo kwigisha abanyagihugu ingene bakwiye kwigenza ivyo bakwiye guharanira ni ikintu gikomeye urazi ko mu bihugu biteye imbere umwuga wo kumenyesha amakuru ni kimwe mu nkingi za demokarasi n'iterambere rero mpanura leta ko ivyo yobitahura iyo umuntu avuze ibitagenda neza iyo umuntu yerekanye amabi akorwa ntaba ari umwansi w'igihugu ahubwo aba ariko afasha ubutegetsi kugira butware neza ivyo rero ntibavyumva ikindi nobwira abamenyesha amakuru akorera mu Burundi nuko bogerageza kujya umutima amenyo turazi ko bitoroshe ariko bagerageze baze barakora uko babishoboye bagerageze kugira uwo mwuga tuwuharanire kuko umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi usa n'uri kuragenda akagirire kandi bizomera nabi cyane iyi nkuru kimwe n'izindi zerekeranye n'umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwigenge n'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu bihugu bitandukanye bya afurika murayisanga ku rubuga rukuru rw'ijwi ry'amerika wa eshatu akadomo vowa news akadomo com no kuri wa eshatu akadomo hadi yacu vowa akadomo com no kuri facebook mu burundi kandi umushahara ntugishobora kubeshaho abakozi uko bikwiye cyane cyane abakozi ba leta bagaragaje izo mpungenge kuri uyu wa mbere ku munsi mpuzamahanga w'umurimo ni inkuru ijwi ry'amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na Thierry Vendayishimiye bamwe mu bayaze n'abakunzi b'ijwi ry'amerika banitabye ibirori byabereye mu gisagara c'ubutunzi bujumbura bavuga ko ubuzima bwabaye ndase kubera ubukene buri mu gihugu bakavuga ko umushahara baronka ku kwezi ku kwezi usigaye ari ntica ntikize bafise ico basaba leta y'u Burundi e, murabona ibintu biduga ku munsi ku munsi mu masoko eka nta kintu na kimwe mu bintu byose byankenerwa biduga ku munsi ku munsi mu gihe n'umushahara w'umukozi wagumye ari wa wundi e, naho rero abantu tuma tugira amakenga tuvuga tuti mbega e, bizohava bigenda gute ubuzima buzogenda gute turasaba yuko ubutegetsi bwogerageza bwaraba imyitwariko abakozi bafise hanyuma bagaheza bakabateza imbere muri ino minsi ubuzima busigaye buzimvye ibintu vyaraduze ariko agashahara ntikahindutse nicyo gituma kugira twebwe abakozi tubandanye dukora dufise ingoga bisaba yuko leta yoraba ko agashahara nako ko kwisununura kuko usanga mu bya nkenerwa bya minsi yose tutakibishobora cyane Eka na bamwe mu banyepolitike bari mu migambwe itavuga rumwe na leta imvugo ni nk'iyabo bitabye ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi umushingamateka hagati gwasa arongoye umugambwe seneri ari muri abo uwo munyepolitike aniyamiriza ingene akazi gatangwa mu burundi umugambwe seneri twashikirije itangazo twerekana aho ibihe bigeze aho tunebagura inyifato y'intwaro mu byo gutanga akazi tubona yuko ishyira imbere umugambwe ikomokamo abandi barundi ukamenga nta kibanza bafise mu buzima bw'igihugu kandi tuzi yuko twese dutanga amakori tugatanga n'imbugu zitandukanye kugira ngo ikigega cya leta gishobore kuronka amafaranga gikoresha si impuguza na gatoye uwo bishaka nagenda arabe mu buzi bwose bwa leta ahere hariya hasi muri komine uza gusanga abakozi bose bo muri komine bakomoka mu mugambwe SNDD-FDD ingingo zo kugena abantu mu buzi butandukanye mu gihugu umukuru w'igihugu yego arashyira ku igikumu baragenda barabe nibatasanga ari mirongo icyenda n'icyenda n'ibice mirongo icyenda n'icyenda ku ijana by'abasndefdd bazoheza baduhinyuze ko twangushe kuri iyo myidogo umukuru w'igihugu c'u Burundi arahumurizana cane cane abakozi ba leta mu ijambo rijanye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi perezida Evariste Ndayishimiye amenyesha ko mu kwezi kw'indwi uno mwaka turimwo ikibazo c'imishahara kizotangura kuva mu nzira muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu vyo leta y'u Burundi yaranguye yaremeje politike y'imishahara ikuraho ubusumbasumbane mu mishahara y'abakozi abakozi ba leta mu kiringo c'imyaka cumi kandi ingingo mperekeza zigiye kujaho imbere y'ukwezi kw'indwi ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri kugira imvuga ijane n'ingiro iki kiringo c'imyaka cumi ndazi ko abakozi b'igihugu bakivuga ko vyinshi ariko nabo babonye ayo mahera bijanye n'uwo mugambi barabona ko ari menshi ku buryo naho twokwaka ingurane ngo tubikore ubunyene vyotera imvune ikomeye ubutunzi bw'igihugu ngira ngo abanonosoye ibijanye na politike y'ingi ingene ifaranga rita agaciro mu gihugu barabizi umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi mu burundi wahimbajwe kuri uyu wa mbere igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatanu kubera ko igenekerezo rya mbere amakungu awuhimbariza washitse ku munsi w'akaruhuko ibirori nyamukuru byabereye ku mugwa mukuru w'intara ya muyinga iri mu buraruko bw'uburundi bihagarariwe n'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda abarundi batahuka ku bushake bwabo bava mu buhungiro mu nkambi za nduta na nyarugusu zo muri tanzania baragabanutse cyane mu gihe cy'amezi atanashize bavuye kuri magana ane na mirongo itanu bagera kuri mirongo irindwi mu cyumweru inkuru irambuye james jovine ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'impunzi n'abimukira muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'ibiri abatashe ku bushake bwabo barenga gato ajana umunani mirongo ine n'itanu mu gihe hari hateganijwe kuzotaha abantu barenga gato ibihumbi icenda n'amajana atanu ku bushake bwabo mu mwaka ushize leta ya tanzaniya yaratahukanye ku nguvu impunzi zishika igihumbi n'amajana umunani ivuga ko ata burenganzira bafise bwo kuba mu nkambi nyuma y'aho batahuka ku bushake bakongera bakagaruka kubwi ikibazo cy'umutekano basanga kitarakemuka kuri uyu wa mbere mu nkambi ya nduta habaye inama hagati y'impunzi n'abarongozi b'inkambi aho bariko barababaza igituma badataha mu gihe hari benshi biyandikishije ariko ntibajye mu gihangare kugira batahukana bamwe mu bavugiye muri iyo nama bavuga ko buri muntu afise ikibazo catumye ahunga kandi kitarakemuka bavuga ko hari n'abataha ku bushake ariko bakagaruka ari naco gituma benshi batinya gutaha ingorane zewe nagize kimbuza gutuma ntasubirayo vuba nuko zewe nta muryango mfise yo rwose barawise papa na mama barabise abana banze batanu barabise mu nyuma nanze baca barankorera ibyago n'ubu mfise icuma ngaha mu kuguru kuko barankoreye ikibi kidakorerwa abavyeyi n'ubu ndavyibutse nico gituma casaka n'ubundi jewe ubu bugira gatanu tuguma duhunga dupfana integera ku mutwe cyagiye kumbaza niko umuryango wose nagiye kubona wapfuye hariyo kibasogokuru babinamubanje bapfanye n'umuryango basigaza umwana w'uyu umwe tugenda uzovuga inkuru twudukuri uwo twapfaniye integera ku mutwe abarundi twararusha twararushe twarananijwe igituma gituma tutosubira mu burundi turiko turareba abantu bari mu nzego z'igihugu cya leta bari mu rwanda bamwe bagiye batotezwa tukaba tubona yuko batarataha na jewe nta ntege noronka zo gutaha nibahungura bo mu rwanda nanjye nzobona gutaha naho biri uko minsi yose leta ya tanzania ihimiriza impunzi gutaha kenshi impunzi zama zavuze ibibazo bituma batiyumvira gutaha ariko leta yo ikabona ko umutekano mu burundi wagarutse naho buri muntu afise ikibazo gitandukanye n'uwundi catumye ahunga unaoona hapa mbele yako wakimbizi kutoka burundi aba ubona imbere yawe ni impunzi ziva mu burundi tumefanyia sana uhamasishaji twarabahimirije cyane wa kurejea nyumbani gusubira muhira na walishatuelewa baradutahuye nawashukuru sana kwa mwitikio wenu ndabashimiye cyane kubwo kwitaba kamo kwanyu endeleeni kujiandikisha kwa kasi nimubandanye mwi- mwiyandikisha ku muvuduko munini kusudi mrudi nyumbani mkajenge nchi yenu kugira mushobore gusubira muhira iwanyu mwubake igihugu cyanyu nicyo gituma cyese abahaseri gushyiramo inguvu nyinshi igwize imiduga yo gukura abantu ngaha baja mu burundi ko ndugu zangu msiwe na wasiwasi nyumbani mtarudi mapema iwezekanavyo kubw'ibyo bavukanye nimwigire- ntimugire ikibazo muhira muzosubirayo hakiri kare kuva umugambi wo gutahukana impunzi ku bushake bwazo utanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'indwi abarenga ibihumbi ijana baramaze gutaha nk'uko tubikesha ibitigiri dukura mu ishyirahamwe rya onu gitaho impunzi ya seri muri bo hafi ibihumbi cumi na bibiri majana atatu barongeye guhunga nyuma y'aho basanze icyo bahunze kitarakemuka mu bitigiri vya nyuma vyatanzwe na seri mu kwezi kwa gatatu impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu ca tanzania zirenga gato ibihumbi ijana na mirongo ine n'itanu kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika
bakunze baradijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibonagana ni ku murongo wa fm mirongo gwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo gwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tujye mu rwanda nyuma y'aho leta y'icyo gihugu yoroheje ingamba zo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda abatembereza abakerarugendo mu karere ka rubavu mu ntara y'uburengerazuba baravuga ko bafite inyota yo kongera gukora nk'uko byahoze mbere y'icyorezo cya covid cumi n'icyenda mugenzi wacu eric bagira ubusa yarabasuye
message bakaba banamufatanye ibihumbi icumi cyangwa umunani gutyo nyine biterwa n'uko tuba twavuganye nta n'undi bukuru uko hangana
turi mu masaha ya mu gitondo mu nkengero z'ikiyaga cya kivu ku gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda bwana stefano mushimiyimana ni umutekinisiye uzobereye imirimo yo gukanika ubwato yifashishije ipamba ituruka mu gihugu cya tanzania n'amavuta y'amamesa aturuka mu gihugu cy'u burundi no mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo mushimiyimana arasudira ubwato yanga ko amazi yabwinjiramo akabangamira abakerarugendo ni muri ibi bihe u rwanda rworoheje ingamba zo kwirinda icyorezo cya covid 19 ibikorwa hafi ya byose byarafunguwe bwana rashidi nzeyimana ni umusare mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi ry'amerika uyu utembereza abakerarugendo mu kiyaga cya kivu avuga ko nyuma yo gukomorera bimwe mu bikorwa asanga harabayeho itandukaniro rikomeye mu mikorere mu kazi kabo ugereranyije igihe cya kovidi kuriya yari ikarishye ntabwo twabonaga ba mukerarugendo cyane Eh, ibintu byinshi byari bifunze Eh, abantu ntabwo bisanzuraga imyidagaduro yari ifunze ariko ubu ngubu itandukaniro kuva aho bafunguriye ibintu byinshi abantu batangiye kwisanzura hano puraje abantu basigaye baza bakoga bakaza ari benshi bagasura u rwanda tugatembera mu kiyaga cya kivu ibivugwa na nzeyimana bihuriraho na bwana stefano mushimiyimana uyu mugabo akomoka mu karere ka nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda ariko kubera akererwa hirya no hino mu gihugu mu mirimo yo gusana ubwato bushaje umurimo amazemo imyaka icumi twamusanze ku gisenyi ni ukuvuga ngo wajemo umurengeri buhita bugira ute ubwo burasaza bwasaza bagira ute bakamamagara
mu gihe cya kovide se byari bimeze bite mu gihe cya kovide kabisa ubwo kari karahagaze gutya kabisa rwose kabisa ubundi ukumva ari mbiye nubwo abakora mu mirimo y'ubukerarugendo ku gisenyi bavuga ko bamaze igihe gito bavuye mu bwigunge ntibibakuriraho ko badakomeza kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyo ntandaro yabashyize muri ubwo bwigunge umusare nzeyimana arasobanura ngo mu bwato dushyiramo sipesi ugomba kwambara agapfukamunwa tuba dufite sanitayiza turakirinda covid kugeza igihe bazarekura bavuga uti covid twarayitsinze noneho mwemerewe byose ikintu cyakwitwa ubwigunge mu mirimo umuntu yavuga ko cyavuyeho yego ubwigunge bwavuyeho pe nubwo tutari twagitsinda nyine neza nyine dusigaye duhura n'abanyamahanga duhura n'abanyakigali duhura n'abanyamusanze ngeri nyinshi zitandukanye baraza bakenjoyinga tukabereka ibyo dufite bakishima cyane ku rundi ruhande aya mazi y'ikiyaga cya kivu hari abakunze kuyabyaza umusaruro mu mirimo y'ubukerarugendo ariko hari n'abandi bayaturiye bayahuzwe kubera mu bihe bitandukanye yagiye abahekura madame godance dushimimana ni umwarimukazi wigisha ku gisenya akomoka mu kirwa cya bugarura mu karere ka rutsiro ntabwo nayajyamo rimwe na rimwe ajya ntera igikomere amazi yanwariye umugabo na musaza wanjye wankurikiraga barazitse umwe yagiye koga undi yagiye kuroba umwe azikira hano igisenyi undi azikirira hirya iwacu ibugarura umusaza wanjye yapfuye mu kwa cumi n'abiri kuri makumyabiri n'eshatu umugabo wanjye apfa kuri makumyabiri n'imwe z'ukwa cyenda bibiri makumyabiri na rimwe ntekereza ibintu byinshi cyane numva umutima sinzi ukuntu mbaye numva ngize agahinda kenshi muri uyu mujyi wa gisenyi biboneka ko ubuzima burushaho guhenda umunsi ku wundi abandi bawutuye bakora imirimo y'ubucuruzi buciriritse bavuga ko ibintu bitarajya mu buryo nk'aba babyeyi bakora ubucuruzi hagati y'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo mbere byari byiza cyane twabonaga amafaranga ahagije tukagaburira abana bacu tukizigamira ariko ubu ngubu hakorona yaziye ibintu ntabwo tukibona akazi nk'uko bikwiriye ibintu byabaye bibi mbese mbere nabaga nacyurana bitanu ariko ubu ngubu kubera kovide ibi bintu turabitwara muri kongo bakadusoresha amafaranga menshi gagashiramo n'abacuruzi nabo nabo bakaba bari kurira ko nabo bahomba ntacyo babonamo bamwe mu bafite amahoteli ku gisenyi batemeye kuvugana n'ijwi rya amerika bo baravuga ko basanga icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyarabakomye mu nkokora cyane bakavuga ko bigoye ko bashobora kuzongera kwisanga mu mikorere nk'iyo bari basanganywe mbere y'icyorezo covid cumi n'icyenda amakuru atangwa n'urwego rw'igihugu rw'iterambere mu rwanda rd avuga ko ubukerarugendo ari rumwe mu nzego zashegeshwe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda amafaranga ubukerarugendo bwinjije mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe yiyongereyeho makumyabiri na gatanu ku ijana yavuye kuri miliyoni ijana na mirongo itatu n'imwe z'amadolari y'abanyamerika agera kuri miliyoni ijana na mirongo itandatu n'enye z'amadolari ni mu gihe mbere y'icyorezo cya covid cumi n'icyenda u rwanda rwinjizaga byibura miliyoni magana ane ni mu gihe kandi leta y'u rwanda yashyizeho ikigega mu mugambi wo kubuzahura ku ikubitiro icyo kigega yagishyizemo miliyoni ijana z'amadolari ni ukuvuga asaga miliyari ijana mu mafaranga y'amanyarwanda aha bagira ubusa ijwi ry'amerika ku gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro wamfashije ukabagezaho tubifurije umunsi mwiza dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi umukobwa agira inzara ntagira inzigo mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushyikiriza icyo tugo